iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwadusanga no ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ni umwanya w'ikiganiro cyerekeye ubuzima ijwi ry'amerika ribategurira buri wa gatatu ikaze mwese kuri radiyo yanyu dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu mwese mwese murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi ikaze mwese bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika uyu munsi turavuga ku bibazo by'abana bavukana ubumuga abo bana namwe aho muri murababona bafatwa bate bitabwaho bate n'abaganga ba- babihuguriwe ese wowe nk'umubyeyi cyangwa se umuvandimwe w'umwana wavukanye ubumuga iki kibazo ukibona ute nimuze rero dusangire inama n'ibitekerezo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wms gereranya ko abantu barenga miliyari imwe babana n'ubumuga ikavuga ko umubare w'aba bana n'ubumuga ugenda wiyongera ku ruhande rumwe biturutse ku myaka y'ubuvuke cyangwa se y'ubukure hamwe n'indwara zidakira ziyongera wms ikanavuga ko ubumuga butavukanwa gusa ko ahubwo bushobora no kuza igihe icyo ari cyo cyose bwaba ubw'igihe kirekire cyangwa se ubw'igihe gito iryo shami ry'umuryango w'abibumbye rinavuga ko n'iyo serivisi zo kwita ku bantu bafite ubumuga ziriho ziba zitujuje ibisabwa byose cyangwa se zidafite uburyo buhagije zakwifashisha oms ikavuga ko bikenewe cyane kongera serivisi ku bantu bagendana ubumuga mu bigo by'ibanze nderabuzima by'umwihariko ibigo bifasha abamugaye gusubira mu buzima busanzwe mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye impuguke mu kwita ku bamugaye hakaba n'umuyobozi w'ibitaro bya ririma bizwi ku izina rya centre de chirurgie orthopédique pédiatrique et de réhabilitation sainte marie de ririma twatumiye kandi n'umwe mu basosiyare ukora muri ibyo biro ah, muri ibyo bitaro m- hamwe n'umubyeyi witabi- witangiye kugeza abana benshi bamugaye kuri ibyo bitaro bya ririma akaba abakura mu bice bitandukanye by'u rwanda turaza kuba turi kumwe kandi n'umwe mu bana bavuriwe muri ibyo bitaro bya ririma ubu akaba hari intambwe amaze gutera mube hafi rero muganire nabo Eh, ntabatindiye ariko eh, inkuru nziza ni uko eh, nk'uko tubimaze kubivuga abantu bamugaye cyane cyane abana abana bavukanye ubumuga bari bakunze gutereranwa n'imiryango yabo ubu iyo miryango yongeye kubakunda nyuma y'aho aho icyo kigo cya ririma mu karere ka bugesera mu rwanda habonetse ibitaro bibavura bakabasha ku- kugenda ndetse no kwikorera imirimo imwe n'imwe nk'uko nabibabwiye rero dutangira uyu munsi twabatumiriye inzobere mu kugorora ingingo zamugaye muganga albert nzayisenga ari nawe uyobora ibyo bitaro bya ririma araza kutubwira muri make uburyo bakoresha mu kwita kuri abo bana Ah, dogiteri nzayisenga turi kumwe
iyo turi kumwe cyane eugenie Eh, rwose nguhaye ikaze ku ijwi ry'amerika ngushimira n'uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo
natwe turabashimiye kandi dushimiye n'abakunzi b'ijwi rya amerika aho baherereye hose cyane cyane abana bivurije ibirima n'abakiri kuhivuriza
Ye. noneho muri make mwatubwira abana mukunze kwakira baf- baba bafite ahanini ubuhe bumuga
murakoze jeni abana dukunze kwakira twakira abana kuva ku myaka kuva umwana yavuka kugeza ku myaka cumi n'umunani bafite ubumuga butandukanye hari ubumuga bavukana hakaba n'ubumuga bashobora kugira mu buzima bwabo bitewe wenda n'impanuka cyangwa ubundi burwayi yaba se hari uburwayi bw'amagufwa za infection kanseri ariko cyane cyane tugira abana umwihariko wacu n'abana bavukana ubumuga bavukana ubumuga bitewe wenda n'ibibazo byo mu kuvuka cyangwa se n'ubundi burwayi umuntu avuka afite muri make ni bene abo bana twakira bagurana ingingo tukazigorora tukaba twabakorera operasiyo shirikari tukababaga tukabaha insimburangingo cyangwa se inyunganirangingo
ye abo bana rero hari n'umuntu ubafasha muri icyo gikorwa cyo kubageza kuri ibyo bitaro byanyu nagira ngo twakire na java nkuru nziza uratwumva
ndabumva ndabumva ye ikaze nawe ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane ye aba bana ubakura he igitekerezo cyo kujya kubazana ukabageza ku kigo ku bitaro bya ririma cyakujemo gute
iki gitekerezo cyatujemo ndabanza kubashimira mbere na mbere uyu mwanya muduhaye kugira ngo tubabwire amakuru y'iby'aba bana n'uburyo tubageza iririma iki gitekerezo cyatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda tugifashijwemo n'abaterankunga baba muri siteti ya colorado bakora mu mushinga witwa global health initiative urimo uranyuza yenda kumva rwose
hanyuma rero niyo twatangiye kuvuza umwana wa mbere witwa emmanuel ubu kugeza ubu tumaze kuvuza abana bagera muri mirongo inani n'icyenda abakobwa ni mirongo ine na barindwi abahungu abahungu ni mirongo ine na barindwi abakobwa ni mirongo ine na babiri hanyuma rero uwo mushinga warakomeje byatumye tugira motivasiyo kugira ngo dushakishe hirya hino mu gihugu kubera ko twabonaga bafite ikibazo gikomeye abo bitaho ni abafite ikibazo cy'ubumuga bw'ibirenge ibirenge birebana bita kebo cyangwa se karapufuti
abo bakunze kuboneka abo bana bakunze kuboneka cyane mu rwanda
baraboneka rwose iyo mibare guhaye ni iy'ukuri ndibaza ko bari abaterankunga bashobora kuba hari ubushakashatsi babikoramo kureba impamvu ibitera simbizi ariko nibo dukorana umunsi ku wundi urumva bamaze no gutanga amafaranga agaragara kuri biriya bitaro bya rima kuko nibo bishyura byose aho baryama fagitire yabo y'imiti n'iki byose no kubabaga kandi barabagorora bigakunda ku buryo n'ababyeyi babo rwose nk'umuntu ukunda kubonana nabo mu gihe nagiye kubafata cyangwa se iyo batashye bavuye kwa muganga bagezayo barishimye cyane ni amahirwe bagize ubona bavuga bati ni umugisha wavuye ku mana kugira ngo abana babo bashobore kuvurwa kandi akenshi ntibanatekerezaga ko ubwo bumuga bushobora gukira ariko rwose hari ibirima barabagorora ibirenge bigatungana ku buryo bataha bambaye inkweto bakandagira neza
ni ikintu cyiza cyane turi kumwe nanone n'umusosiyare wita kuri abo bana muri iryo vuriro cyangwa se ikigo cy'ubuzima cya ririma ni madame teofira umubyeyi nawe uranyumva ongera ijwi twumvikane ngo haye ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane turabashimiye cyane ye namwe mwakoze kwitabira ikiganiro hanyuma wowe nk'umusosiyare icyo ukorera abo bana icyo ubamarira iyo bakugezeho aho ngaho ku bitaro ni iki
hano abana bakorerwa ibintu byinshi nk'umusosiyare barakirwa twamara kubakira tukaganira n'ababyeyi babo iyo babazanye cyangwa se iyo bazanye n'abakindiye ababyeyi babo ababishyurira tukaganira nabo tukababaza ibibazo byinshi bijyanye n'ubuzima bwabo muri rusange ariko abana iyo bageze no mu bitaro turakomeza tukabitaho mu kubagaburira mu kubashakira ababarwaza baba bari mu nshingano za serivisi sosiyale tukaganira n'abana cyane abana bakuru bakatubwira ubuzima bwabo babagamo hanze hanze y'ibitaro uburyo babafataga tukaganira byinshi cyane bakatubwira amazina babitaga tukagerageza noneho kubereka ko baje mu bundi buzima bwiza tubakunze bakavurwa ariko tunabafasha mu buzima buri sosiyale tubereka ko turi kumwe nabo tubakunze kuko cyane cyane n'abana baba barajugunywe n'ababyeyi ariko iyo bageze hano binjiza mu buzima bwiza bakagarura ubuzima bwiza ni ubwo buryo tubafashamo hano nk'abasosiyale yego mu dufite amahirwe kuba turi kumwe n'umwe mu bana banyuze muri ubwo buzima nawe ndumva yatubwira uko byamugendekeye uravuga uti hari n'amazina babitaga wowe zahara rujugiro uranyumva
yego ndakumva ibyo ni ikaze ku ijwi ry'amerika
cyane tugize amahirwe yo kuba turi kumwe nawe kugira ngo tubwire ubwo buzima umwana wamugaye wavukanye ubumuga ahura nabwo watubwira muri makeya nawe wahuraga n'abakwita amazina byari byifashe gute utari wavurwa
yego murakoze ubuzima bw'umuntu ufite ubumuga yaba yarabuvukanye cyangwa se atarabuvukanye ni ubuzima burebure mu kure ubwo nakwita buri negatifu kubera ko sosiyete tubayemo cyane cyane harimo abantu nk'uko sosiyete yabivuze batwika amazina ugasanga uciyeho kandi ngendera mu mbago ni urugero ndeba bageze bakunda kwimika igicumba ikimuga amazina nk'ayo ngayo ugasanga harimo nyine batakwiyumvamo baguha akato ku ruhande rumwe wenda bishobora kuba bitarambaye ariko byarabaye kuri bagenzi banjye bandi ugasanga ufite nk'umubyeyi ni urugero ugasanga umubyeyi araguhisha hashaka ko sosiyete ikubona cyangwa se ntari ntari purawudi yawe mbese araguhisha arigira nk'aho mutaziranye ibintu nk'ibyo gusa umunsi twageragirira impamvu abenshi baratwakiraga cyane cyane ko hariya ibirima ntabwo bakira umwana ngo bamwakirane n'umubyeyi iyo agezeyo umwana baratubwira nyine basigaye gusigara mu bitaro umubyeyi wawe musezere tuzakwitaho aho umubyeyi mbese atari barahamubera ijana ku rindi ikindi nakongeraho ubuzima bwa hariya ku bitaro birima ku muntu ufite ubumuga cyangwa se ku mwana ufite ubumuga badukoreraga buri kimwe bakakwitaho mu buryo buri sosiyale uburyo mu mibanire y'abandi bakakwitaho ndetse no mu buryo bw'ubuvuzi kuko nta mwana wavaga hariya ibirima adakize ntiyabaga adakize neza ariko hari icyabaga cyahindutse kuko yaje ameze ugasanga ni byiza cyane
abana se zahara abana hagati yanyu muri ku bitaro bumva bamerewe gute mu mushyikirana muti
uko abana cyangwa se bagenzi bacu bose nyine ukuntu twashyikiranaga kubera ko ibitaro hariya byatwigishaga urukundo uburyo nyine babaho muri sosiyete icyo nakwita social interaction mu buryo bw'abanyamahanga ukuntu rero byagendaga wasangaga iyo winjiraga ibitaro ukisanga nyine ugeze ahantu utazi abahamenyereye cyangwa se abari bari mu kigo ikintu bagufashaga bagufashaga kumenyera nyine ikigo bakakubwira hano bimeze bitya mbese ukisanga muri sosiyete kwakira sosiyete idukunze ugasanga utandukanye ugeze mu buzima cyangwa ugeze muri sosiyete itandukanye n'iyo uvuyemo hanze urumva hanze batwitaga ayo mazina dukomeretsa n'iki ariko iyo wageraga mu bitaro uhitaga ubona atari wowe wenyine ukumva urisanzuye ukumva urishimye ibyishimo bikiyongera umunsi ku munsi kuko nta kintu umwana yashoboraga gukora mu gihe ikigo atagikora nk'iyo yabonaga nk'akantu bamusuye wenda ni urugero nk'ababyeyi be baramusuye ko baradusuraga ntabwo babanaga natwe ariko baradusuraga nimba kuzaniye nk'akantu ukaba wumva ufite ishyaka ryo gusangira na bagenzi bawe ukumva umwana badasuye ukumva urababaye ukumva wabwira ababyeyi bawe nabo bakazajya baza kumusura mbese ubuzima nk'ubwo abo twabanaga mu bitaro wasangaga tubanye neza yego ubu wowe warorohewe uragenda uracyagenda ku mbago ariko ubuzima bwarahindutse
ego ukuntu nagiye meze n'ukuntu meze ubu ngubu biratandukanye cyane Eh, nagiye mfite ubumuga bukabije ariko ubu naregutse nubwo ngendera mu mbaga ariko ngendera mu mbaga imwe mu gihe nageze Ubu neza ubumuga bw'umuntu kugenda nubwo ntabwo burimo nari kubaho.
ikibazo ariko ubu ngubu nanayirekura n'imwe imwe nkaba nagenda ntayo mfite ikintu kijya kingora ni uko ntarabasha nyine kwiyumva mu mutwe mvuge nti ndirekuye ndetse ndayirekuye naho ubundi ndagenda nta kibazo
Ye, urakoze kuri ubwo buhamya rwose uduhaye reka nongere mbaze muganga albert nzayisenga Ah, zahara aratubwira ko mwamufashije ku buryo bugaragara kandi ah, abyishimiye akaba yishimiye n'uko n'abandi bana babayeho reka ubaze gatoya mukorana mute n'ikigo cya gatagara aho abana nabo bafite ubu- ubumuga bw'amaguru basanzwe bavurirwa
Eh, murakoze cyane ejeni mu by'ukuri imikoranire yacu na- n'ikigo cya gatagara ni imikoranire isanzwe y'amavuriro afite imisiyo bijya kumera kimwe Eh, iyo bafite umwana babona ko eh, intervention zaho cyangwa se ubushobozi bwo kuba- kumuvura ku rwego rwabo bu- bushobora kuba bwaba bwiziririma bashaka kutubaza tukajya inama y'imikoranire cyangwa se icyo twafasha umwana eh, twabona hari icyo twabafatuka bakamutwoherereza Eh, gatagara inagira kandi uburyo buri sipesiyalize hari bwo kuvura abana cyangwa se kubaha edukasiyo integire kuri abo bana bafite ibibazo byihariye ubwo natwe tuvuye umwana tukabona ku by'ingingo bimeze neza ashobora kuba ya- yagira bimwe na bimwe bifasha mu rwego rw'ishuri dushobora kumuhereza agatagara mu by'ukuri eh, imikoranire yacu cyane cyane ishingiye mu kuba twahana eh, abana bafite ibibazo bitandukanye buri wese agakora ikiri mu rwego rwe cyane cyane twebwe ibitaro byacu c- cyane cyane eh, byita ku bana bafite ibibazo by'ingingo tukazigorora tukazisimbura cyangwa se tukaziha inyunganirangingo Eh, niho cyane cyane twebwe dukorera ku byerekeranye no kuvura eh, ubumuga bu- bufata ingingo iyo bigeze rero ku rwego rwo nk'abana kujya mu mashuri nk'uko zahara bigaragara urugero Eh, hariho umwana udashobora kwiga kuri ku muvuduko w'abana batoya batigeze bagira ikibazo abo ngabo rero gatagari bafite ishuri niho hantu urebye dukorana eh, ubundi nabo bakatwereza abana babona ko bashobora kuba bakeneye eh, ubuvuzi cyane cyane bw'ingingo murakoze urakoze nawe hanyuma java ah, java nkuru nziza wowe nagira ngo utubwire mu- muri makeya twari tumaze kumva ko hari ababyeyi zahara yatubwiraga ko hari ababyeyi ba- bahisha abana n'umusosiyari yabivuze teofile yabivuze ko aba- abana ba- batish- batishimirwaga n'ababyeyi bamwe bakabahisha abandi bakakora ku buryo bata zahara ati akareba ukora ku buryo asa nkaho mutaziranye atanakuzi noneho wowe nk'umuntu ujya gushaka abo bana hari ababyeyi wasanze bakomeye ku bana babo ku buryo n'ubwo umwana afite ubumuga ariko yenda akavu- akumva adashaka kumurekura ngo amuguhe umujyane n'ubwo yaba yifuza kumufasha hari ahantu wasanze umubyeyi a- ada- atinya cyangwa se adashaka kurekura umwana we ngo amujye kure
Ya, barahari barahari bakoze ibishyi kuri icyo kibazo Ah, ah, nko mu karere ka rutsiro ah, nagiye bari bandangiye abo bana ngeze ku babyeyi aba- aba- ababyeyi ntibagira icyizere bumva ko abana bagomba kubareka aho ngaho bakina ubumuga bazibanira burundu ariko kubera ko dukorana n'inzego z'ibanze abayobozi b'umudugudu baragiye bagerageza kubumvisha no kubigisha babereka aveniri y'abana babo ko hari umwana ashobora kuzababaza ati kubera iki mutanyitayeho kubera iki mutambuje ariko muri make abo babyeyi barahari ariko sinarema ndetse yarageraga bakabyemera bakamuha abo bana iyo bavuye kwa muganga bakagerayo mu rugo nibwo ubona rwose ababyeyi bagize emosiyo bagatangira gusaba imbabazi z'ibyo bavuze n'iki cyose kubera uburyo batanyizeraga ariko baba bishimye iyo bamaze kubona rezilita abo bana bagize
ubwo se nk'umwana nk'umubyeyi nako umubyeyi wakwifuza kuba yakohereza umwana we iririma wakwifuza ko mubimufashamo hari nk'abashobora kuba badukurikiye muri uyu mwanya yabigenza ate kugira ngo abashe kuguha uwo mwana we igihe we waba ntushobora kumenya abantu bose abana bose aho baherereye n'abakeneye ubufasha yakugeraho gute
akenshi bakorana n'ibitaro bibegereye ibitaro by'uturere aho ngaho baba bafite kontakiti z'iririma hanyuma n'iririma bakampamagara cyangwa se abenshi bamaze kugira na telefone zanjye n'iki byose barampamagara nkagenda ngafata amafoto kuko ntabwo ari ibintu biri otomatike ni ugufata amafoto nkohereza abo baterankunga bakabyapuruvinga bitewe n'uburyo babona abo bana kandi ikindi bafasha abana babona batishoboye ntabwo ari uwo ari we wese
dogiteri albert hari abana bashobora kuba baza mugasanga nta kintu ushobora kubamarira baramutse bahari mu bigenza gute
murakoze cyane jeni burya nta mwana ufite ikibazo wabura icyo umarira mu by'ukuri ibikorwa bya muganga ku rwego rw'ubumuga ni byinshi cyane ngira ngo mwumvise ko icya mbere dukorera umwana ni ukumusuzuma abasosiyare bakaganira n'umuryango we hanyuma nyuma yo kumusuzuma umaze kuba hari byanze bikunze ntihabura interivansiyo ukora icya mbere utanga ubujyanama ku bujyanama rero icya mbere ni ukubwira ababyeyi bakumva neza ikibazo umwana afite bakumva neza nabo icyo bashobora kumufasha akenshi abantu bakunze gutekereza ko gufasha umurwayi cyane cyane ufite ubumuga ari ukumubaga muri kunyumva neza turakumva
hari igihe umwana utamukorera operasiyo utamubaga ariko ukamuha ubundi bufasha icya mbere ushobora gufasha ababyeyi kujya bamurambura ingingo ushobora kubaha akagare ko kujya bamutwaramo kubera ko umwana niyo yagira ubumuga ntibimubuza gukura kuko hari igihe umwana aba ari umwana ubona ko azakenera guhora ateruwe umwana rero umaze kugira imyaka nk'icumi ntabwo wamutera nk'uko wamuterura afite imyaka ibiri itatu dushobora kubaha rero utugare two kubafasha kugira ngo bajye babona nabo uburyo bakora ibyabo mu rugo ubujyanama bwo kugira ngo ari bo ari n'umuryango ikibazo bashinze neza bacyakire kandi batagira n'uwo barenganya kuko hari igihe muri ibibazo by'ubumuga abantu baba bakeka ko wenda ari amarozi wenda se ari nk'imana yabahannye icyo gihe cyose ubujyanama umugira ibyo umuntu usaba gukora abyujuje ku buryo hari ikintu gikomeye gituma umwana aba yumva cyane cyane umuryango wumva hari ikintu gihindutse muri wo ntihagire umuntu ubikomerekeramo yaba umuryango cyangwa se abaturanyi kuko nk'uko nawe mbivuze hari igihe ubumuga bw'umwana ushobora kuzana ibibazo mu muryango ushobora kuzana ibibazo mu baturanyi umugabo akaba yakeka ko umugore wenda we ari ibibazo by'umugore yazanye iyo bamaze gusobanukirwa rero n'ikibazo cy'umwana hari ikintu kiba gikomeye ubukozi kuko ibibazo byo mu muryango biragabanyuka kandi batanga ubuhamya bw'uko hari ukuntu babyumvaga ukabona umugabo atashye cyangwa se umudamu atashye yumva yibuze aruhutse ku mutima ko atari ikibazo ahubwo ari ibyago byaguriye umuryango cyangwa se tukabasha gusobanura n'aho ibibazo byaturutse iyo ni interivansiyo yanjye birumvikana ko byanze bikunze n'uwo tubona tudakorera ibikorwa bihambaye byo kuvura kumubaga hari indi interivansiyo iri sosiyale cyangwa se psikologike n'iby'imyumvire iba ihindutse ku babyeyi ndumva kuri icyo kibazo cy'abana mwabibajije gisa naho ntacyo tumarira aricyo gisubizo nabaha ariko mu by'ukuri ntihaba habuze interivansiyo zikomeye zitanga wenda ibindi bakabisubiza tumaze kuvugana ku bumuga tubuhura nabwo n'uburyo tubukoraho murakoze murakoze cyane reka twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi mu kiganiro cy'ubuzima tuvuga cyane cyane ibyerekeye ubumuga bw- abana bavukana n'ikigo eh, no- ibitaro by'iririma byita kuri abo bana bibagorora ingingo abakeneye kubagwa bakabagwa bagasubira mu buzima busanzwe nagira ngo mbwire abatwumva ko mushobora no guhamagara mukabaza ibibazo byanyu mwandike kuri facebook muduhe telefone zanyu hanyuma tubahamagare hajemo akabazo ka tekinike eh, ariko mwandike telefone zanyu ntimushobora kuduhamagara kuri telefone mwari musanzwe mumenyereye turacyarimo kuyi- kuyisuzuma no kuyikorera ubugororangingo ubwo rero mukoreshe facebook umwanya ni uwanyu muhamagare eh, mu- mu- mutwandikire tubahamagare kuri nomero muri bwe mwaduhaye nagira ngo nsubire gatoya kuri madame teofila eh, umubyeyi nk'umusosiyare hari akazi kenshi mugomba gukora harimo n'ako ko kuvugana n'ababyeyi baje babagana Um, ababyeyi mukorana muti
murakoze cyane eugenie ababyeyi dukorana kuri telefone cyangwa se bakaba baza hano gusura abana tukaganira mu biganiro niyo duhuriraho cyane babaza ukunda kugira amatsiko ukumva arabaza kuko umwana wanjye ubona azakira Aka- ni bwo uhera umubaza byinshi cyane ukagenda umenya imidiri ibibazo afite kuko yahuye nabyo wenda hagati y'uwo bashakanye cyangwa se hagati ya sosiyete ni- ni- baturanye niho umenya byinshi bya- byavutse kubera ikibazo cy'uwo mwana kuganira rero duhura baje hano baje gusura abana cyangwa se babatuzaniye tukongera tugahura nabo cyane cyane kuri telefoni hariho n'abo biba ngombwa tukabasura mu ngo tubashyiriye nk'abana cyangwa se tugiye kureba amakuru yabo uko bimeze ni muri ubwo buryo tugenda tuganira n'ababyeyi b'abo bana tuba dufite hano mu bitaro murakoze
yego reka noneho twongere tubaze zara gatoya mu- turaba tumurekuye mu kanya noneho tu- twakire tubone umurongo wo kwakira abakunzi b'ijwi rya amerika zara nagira ngo muri aka kanya ugire icyo wabwira aba abana cyane cyane abana nk'abo mu- tuvuge ura- wavuze nk'abo mwiganye nk'abana bakwifata gute imbere y'aba- ya bagenzi babo bafite ubumuga wabagira inama mbere na mbere
Eh, inama nabagira cyangwa se ubutumwa nabaha Eh, nabaha ubutumwa ngira nti umwana cyangwa se umuntu uwo ari we wese ufite ubumuga ni umuntu nk'abandi icyo ni kimwe ni icya mbere Eh, ikindi cya kabiri akwiye ibyo umuntu muntu nyine umuntu muri rusange akenera niko nawe abikenera kuko ni umuntu wagira amarangamutima agira ibyiyumviro uko ababara uko abandi babara badafite ubumuga niko nawe ababara so njyewe icyo nababwira ni uko bamufata nk'umuntu nk'uwundi ikindi bakamuba hafi kubera ko uko bagenda bamuha akato uko bagenda bamwita ayo mazina uko bagenda bamukorera ibyo byose bitamushimisha hari abo usanga bagira agahinda gakabije hari abo usanga bagenda bigunga hari abo usanga bagenda bajya mu mu- baje- bagenda bajya mu icyo nakwita mu ariko nabivuga mu kinyarwanda itari nziza So, icyo nabasaba nabasaba kubaba hafi ubundi bakabagira inshuti ewewe ni inshuti nziza burya bwose turi inshuti nziza pe nabagira inama rero y'uko batuba hafi ndetse ntacyo ntacyo abandi bageraho tutageraho yego hanyuma naho ababyeyi by'umwihariko
ababyeyi eh, nagiye nkore- nko- nkorana n'ababyeyi bamwe na bamwe hari poroje y'abafite ubumuga nakoragamo bibiri na cumi n'umunani bibiri na makumyabiri ababyeyi bo nababwira ko umwana wese ni umwana kandi ni umwana nk'undi kandi akeneye ibyo undi mwana akeneye ni nabyo nawe akeneye ubwo ufite ubumuga akwiye kumwitaho nk'abandi ndetse akanamukunda yego Eh, nibyo nababwira muri rusange ni ubutumwa bwiza rwose Ye, reka tube tufashe tele- iyo telefone twakuhamagayeho reka tube tuyi koresheje ku bakunzi b'ijwi ry'amerika turaza kongera kuguhamagara mu kanya nihagira ushaka kukubaza ikibazo ubwo wihanganye gatoya ntujye kure ariko tugiye kuyifashisha urakoze cyane ndagushimiye rwose radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro cy'ubuzima ni ikiganiro ijwi ry'amerika ribategurira buri wa gatatu tugenda rero tuganira ku bintu bitandukanye uyu munsi turavuga ku bumuga ubumuga bushobora kuza igihe icyo ari cyo cyose tuganira n'abafite ubunararibonye mu bijyanye no kwita ku bantu bafite ubumuga baba ababavura cyangwa se abafasha mu bundi buryo dogiteri albert nagira ngo nongere mugarukeho gatoya ababyeyi babazanira abana mukabagira inama mukababavurira ariko se hari sinzi hari uwaza ababwira ati nta bushobozi mfite mukanya java yatubwiraga ko abana bavurwa mu buryo bafashwamo n'uriya muryango wihaye kubitaho ariko nanone ko hari abo batoranya bakavuga bati uriya turamufasha ariko hakaba yenda n'uwaburiramo uwaba adafite ubushobozi bwo kugira ngo yivuze yabigenza gute kugira ngo afashe umwana we kubaho ubuzima nk'ubw'abandi
murakoze joni mu by'ukuri mu bikorwa dukora mu kuvura abana abo java yakubwiye bakorana na global health initiative ni abana bafite ibintu bya club foot gusa ibirenge birebana abandi rero ubwishingizi dukorana n'ubwishingizi bwinshi ubu kandi turimo no gushaka uburyo dukorana n'ubwishingizi bwa mituweli abantu bamenyereye kuri musa abana rero umwana uje tukabona afite ubumuga dushobora gukora interivansiyo dushobora kuvura bugakira natwe tujya tugira uburyo abo tubonye bishoboka tugerageza kubashakira inkunga ku buryo ababyeyi bagira icyo batanga noneho n'ibitaro binyuze mu baterankunga babyo tukaba twabavura abo baterankunga bakabyishyura mu by'ukuri ikibazo cy'ubumuga ntabwo ari ikintu cyoroshye nk'uko umwana mwaganiriza harayavugaga abana bafite ibibazo by'ubumuga kubuvura birahenda kugira ngo nk'uko mwanabivuze n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima ugaragaza ko iyo ibigo bivura ubumuga byinshi bidafite ubushobozi buhagije bisaba ibikoresho bihambaye bisaba umwanya bisaba bisaba n'abantu babifitiye ubushobozi buhagije ubwo rero twebwe abatuganye ntabwo tubasubiza inyuma tugerageza kubashakira ababatera inkunga yaba ababikora ku giti cyabo cyangwa ku bugiraneza bwabo nk'abo bo muri global health initiative ariko kandi noneho aba karitasi karitasi irabafasha karitasi za buri diyoseze nanakibikaga ko ibitaro n'ibitaro bya arikidiyoseze ya kigali mu by'ukuri ntabwo inyungu y'amafaranga menshi ari ibigambiriwe tugerageza gufasha abana tukabashakira imiryango ibafasha tukaboriyanta cyangwa tukabohereza ku miryango ibafasha nka karitasi tukabohereza mu kigo cy'igihugu cyitwa nidoru gishinzwe abantu bafite ubumuga ku buryo urebye nka mirongo icyenda ku ijana y'abatugana usibye wenda umuntu agize ubunebwe cyangwa se agacika intege mu nzira ubundi mirongo icyenda ku ijana ubujyanama tubaha nabo aho tubarangira kujya gukomanga birangira tubafashije mu buryo busobanutse kubera yuko abafasha abo bana barahari ikibazo ahubwo ni uko ababyeyi bamwe baba batazi neza inzira yo gucamo ariko kimwe serivisi zacu za sosiyale n'ubujyanama n'ubuvugizi bituma abana hafi mirongo icyenda na gatanu ku ijana batugana igisubizo cy'ikibazo cyabo iyo ugannye irima igisubizo cy'ikibazo cy'ubumuga bw'umwana kiba gitangiye kubona umurongo kandi bikarangira hari inzira nziza bikugejejeho
iyo ni inkuru nziza twakire ku murongo wa telefone aniseti uranyumva werewe yewe urahagana hehe
ndi muri komine mugamba iri mu ntara ya bururi ibibazo mu- ibu- mu burundi
ubwo ye ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo
ahanini n'igitekerezo ubumuga umuntu abuhebura apfuye buri rero ntawovuga yuko ubumuga butanguye muri kino gihe ubumuga bwamyeho kandi buzokwamaho bwa muri ino minsi turibona turi- haribonekeza ubumuga ku rugero rwo hejuru aho abantu tubona nk'urwaruka ruvuka atabice bimwe bimwe by'umubiri bafite rero ikibazo nagira mbaze umutumire ubwo bumuga bwibonekeza ku rugero rwo hejuru kurusha uko twabibona mu minsi mike biba biva ku- biba biva ku kuntu mu byo twaciyemo nk'intambara cyangwa mu byo dufungura hama eh, ikindi kibazo urabona nk'abantu baba bafite ubumuga usanga cyane cyane nko ku mabarabara mu bisagara cyane cyane nk'aho tubona nk'ibujumbura usanga abo bafite ubumuga ba- nk'abantu bamwe bamwe babakoresha mu buryo bwo guseza birirwa bicaye ku mabarabara batega amashyi uruzuba imvura umukungugu byose bibahereraho nta kuntu bo bashyira mu bigo bizwi bakabafashirizayo aho kuguma bicaye ku mabarabara batetse nk'amashyi baseza abahisi murakoze ye urakoze aniseti reka ubwo mpa umwanya muganga albert agira icyo abikubwiraho dr albert
Ye, arakoze ndumva hari asa n'uwari utanze ibitekerezo wenda namuha ubuhamya eh, cyangwa se egisperiyanse yo mu rwanda dufite ubu ngubu ni uko kugira ngo umuntu eh, agire ah, ikibazo cy'ubumuga icya mbere bisaba ko politike z'igihugu zi- zi- zibitekerezaho zika- zikadefinita cyangwa se zigaha umurongo eh, ikibazo uko giteye mu rwanda rero eh, ngira ngo eh, ibintu byinshi byatekerezwaho ku bigendanye n'ubumuga ngira ngo wenda abanyumva ba- ba- baba muri ubwo muri iyo domain hari n'igihe nanjye baza kumpamagara bakambwira ati wabivuze nabi ntabwo tuvuga ikimuga mu rwanda tuvuga umuntu u- ubana n'ubumuga eh, nta- mbese ha- hari amazina agomba kuvamo kugira ngo abantu babanze bafate ikibazo ko kitari umuntu atari umuntu wo ku- ku ku rundi- ku rwi- ku cyiciro cyo hasi ugereranyije n'abandi iyo rero umaze guha umurongo ikibazo cy'u- eh, ikibazo ukavuga uti uyu ni umuntu nk'abandi ariko wenda afite limitation cyangwa se afite eh, birantega zituma ataba yitwaye cyangwa se ata- adafite ubushobozi nk'ubw'umuntu nk'ubw'abandi bantu bagenzi be icyo gihe rero habaho za gahunda zigamije gutera abantu inkunga iyo ari mukuru eh, hashobora kurebwa icyo ashoboye mu mbaraga ze umuntu ashobora kuba afite- amugaye amaguru ariko afite amaboko mazima Ah, ashobora kuba afite ubumuga bw'amaguru n'amaboko ariko afite mu mitwe hazima hakora neza kurusha n'abantu bagendesha amaguru icyo gihe rero gahunda iba iriho akenshi ni byiza ko abo bantu bajya hamwe eh, ari imiryango cyangwa se leta ikabatera inkunga kugira ngo bagire icyo bakora ki- kibyara amafaranga kibyara eh, ibintu bitandukanye agaciro nzi ko nk'abantu mu rwanda abantu benshi bameze gutyo byatangira i gatagara eh, abantu muri laboratwari nyinshi zo mu rwanda wasangaga abantu bakoramo abafite ikibazo cy'ubumuga ibyo byaje kubera eh, ibyo eh, nyakwigendera telefone imana yakoze akabakura mu bwigunge akabashingira ishuri ryo kwiga ibi ibi bikoresho by'abantu bamugaye inkweto se imbago yabakoreye aturiye cyangwa se sinzi ko nahita uruganda rwo gukora ibyo bikoresho kugira ngo bifashe bagenzi babo Eh, ibyo bintu byose rero iyo aba- abantu bishyize hamwe kandi na leta eh, ika- ikabishyiramo u- umurava birangira abo bantu batabaye abasabiriza ahubwo ari abantu bafite ibikorwa by'indashyikirwa n'abantu baza kubigiraho ndatekereza ko icyo ni cyo cy'ingenzi cyakorerwa bene abo bantu aho kujya kubashyira mu bigo nanone kubashyira mu bigo birangira bibaye nyine ni cya kigo cy'ibimuga ni cya kigo cy'impumyi ugasanga nyine n'ubundi ubavanye mu bibazo ubashyize no mu bibazo biri rusange uwari ufite ikibazo cye wenyine ahubwo habaye ikigo cy'abantu bafite ibibazo ntekereza ko ibigo atari byo byiza ahubwo ni amashyirahamwe abafasha kuganira no kwiteza imbere no kubona ifaranga ibintu nk'ibyo hanyuma rero ku bumuga hari abantu banabugira ari bakuru koko nk'uko bigeze babivugaho ibihugu bivuye mu ntambara niba bivuzwe ubumuga basigiye n'intambara nabyo n'abakuru tugerageza kubafasha dukurikije ibibazo byabo ntekereza ko hari uwo azi cyangwa se umubanyi iri rima sinakure sinakure burya y'i burundi ntekereza ko ni nk'iminota cumi n'itanu kugera ku mupaka hariya hirya ahantu natekereza ko bahita inemba kandi hari n'abarundi bajya baza kwivuza hano bavuye i burundi yaba bujumbura cyangwa se mu ntara duturanye ntekereza ko nawe tuwamuha karibu cyangwa se abandi bantu bajya baturangira kugira ngo nimero zacu nituza kurangiza iki kiganiro turazibaha ku buryo ufite ikibazo yaduhamagara tukamubwira uko tucyumva n'icyo twamufasha kugira ngo dukomeze gufatanya guteza imbere abantu bafite ubumuga ariko tugabanyije kugabanya ingaruka bibagiraho dutumbereye ko biteza imbere bakagira akamaro kuri bo ubwabo ku miryango yabo ndetse no ku bihugu byacu murakoze dr robert mbere y'uko dukomeza ndumva icyo ni igitekerezo cyiza cyo gutanga telefone koko kugira ngo uwabakenera abone uko yabageraho mwazitanga none ahangaha kugira ngo tutazakuvaho tubyibagirwa cyangwa se n'umwanya ukaza kutubana mutoya
mu kanya gato umusosiyari yaza guhita ayitanga niba mutwe telefone bahamagaraho ubwo ndamuha ijambo mu kanya hanyuma agire icyo abivugaho ariko aniseti yari yabajije n'akabazo ka bijyana n'ubumuga burimo kugenda bwiyongera muri bino bihe avuga ati abantu benshi barimo kugaragara bafite abana bavukana ubumuga byaba se biterwa n'ibyo turya byaba se biterwa n'uburyo abantu babayeho muri kino gihe haba hari ubushakashatsi bwakozwe yenda kugira ngo mugire icyo mumubwiraho n'iyo kaba ari gatoya
ibibazo bitera ubumuga abana bivukana uyu munsi ntibyabura imvo nk'uko yabitekerejeho kuva na kera hari ubumuga bizwi ko buzwi bufite ikibutera cyane cyane imiti ababyeyi bafata batwite hari imiti rwose bizwi neza kwa muganga ko utayiha umubyeyi utwite ni byiza rero ko umubyeyi utwite kugira ngo anywe umuti agomba kuwuhabwa n'umuganga umukurikirana umubyeyi utwite akirinda kunywa umuti yihaye ku ndwara iyo ari yo yose umubyeyi utwite rwose ni byiza ko imiti yose umuti wose niyo waba uw'umutwe ubanza ukawuhabwa n'umuganga atari ukuwifatira muri farumasi icya kabiri byaje kugaragara ko abana bafite ababyeyi batwite bakaba banywa inzoga ni ikibazo gikomeye kunywa utwite cyane cyane mu gihembwe cya mbere kandi rero ubyirebeye ukurikije uko abantu muri obserivasiyo ubona kugira ngo ugereranyije na kera ubona ko abantu bakiri batoya ndavuga ubwo abari mu myaka yo gutwita bakunze gufata rwose agasembuye mu burundi babyita ikiberi ni ibintu ntabwo ari ibintu byo gushyigikira umuntu ubona umuntu utwite anywa inzoga yagakwiye kumubuza kubikora kugira ngo kuva na kera nawe urabizi jeni hari abantu bakunda kuvuga ngo umuntu yatwariye inzoga runaka biriya bintu byose ntekereza ko ari imyumvire dukwiye guhindura ikindi rero kandi nanone muri iki gihe ushobora no kutanywa imiti wandikiwe n'abaganga ariko ukagira ibibazo by'ibyo turya nk'uko yabivugaga muri iki gihe abantu turya ibintu byanyuze mu nganda iyo atari ibyanyuze mu nganda kugira ngo urye ari inka ari ihene nabonye nta kitakirya ibinini ihene zirya ibinini byinshi inka zirya ibinini byinshi iyo bigeze ku ngurube byo birakabya ni byiza rero ko ubu ngubu mu mitekerereze y'abantu kandi bagezweho hari ikintu kiri gutera imbere cy'uko cyitwa wani herifu ubuzima bumwe ubuzima turiho ntabwo ubu tukibwisangije n'abantu ubuzima turimo tubusangiye n'inyamaswa tubusangiye n'ibihingwa ariko ahantu hose haba hari ifumbire mvaruganda amatungo harya ibinini ibyo byose mu rwego rwo kugira ngo turwanye inzara ni ibintu byiza ariko urebye utekereje ushobora gusanga n'ubwo ubushakashatsi butaraba bwinshi ari byiza ko abantu batangira gutekereza ko niba uri kwiga ibigendanye n'amatungo utekereza abantu niba uri kwiga kuvura abantu utekereza uko bavura ibihingwa uko bavura amatungo kugira ngo umunsi umwe nurangiza kwiga kimwe muri ibyo twavuze haruguru ube ufite ubumenyi rusange ku byerekeranye n'ubuzima kuko ubuzima ubu ngubu ntabwo ari ubw'umuntu gusa tubusangiye n'ibindi biremwa kandi noneho kubera ko tugomba kubirinda natwe tukabaho urumva mu kubaho bikeneye imiti tugakenera imiti ibyo byose rero hagomba kubaho imitekerereze guha amatungo umuti ese ntacyo watwara umuntu ese itungo ryariye umuti runaka ryaribwa ryari n'abantu nyuma y'uko ryaretse umuti yewe idumva ni ikibazo gikomeye umushinga yatubajije ariko ntekereza ko nayo na oms cyangwa se izindi nzobere mu by'ubuzima nazo zibikoraho kugira ngo mu gihe twaganiraga n'abantu b'abaveterineri urugaga rw'abaveterineri mu rwanda icyo kintu n'ubundi bari kugitekereza kandi numva ko tugomba guhuza ahubwo ari abaganga b'abantu ab'amatungo igihe kimwe bakajya baganira ku bibazo bihangayikishije abantu cyane cyane nk'ibyo by'ubumuga dukeka ko bishobora kuba biterwa n'imiti hanyuma rero ubwo tumaze kubona ibyo ngibyo byose tubihurije hamwe twavanamo umwanzuro w'icyakorwa n'ibyo twaha abakora imiti cyangwa abaha imiti abantu n'amatungo ndetse n'ibimera imikoranire yatuma tugabanya ibibazo bishobora kuba byaturuka kuri izo mpamvu murakoze yego yego urakoze nawe twakire na gilbert gilbert uratwumva we
ndabumva neza cyane yego urahagana hehe we uri hehe ufite inama cyangwa n'igitekerezo
ni mu bujumbura mu burundi
yego yego ijambo ni iryawe
nagomba kumubaza akabazo mbega ko mbona hariho ko mbona hariho abantu bagira ubumuga bakuze ziba biva kuki mbega aho bariho nk'igifungugu umuntu yofungura kugira ngo yirinde ubwo bumuga buza amaze gukura
ubumuga buratandukanye dogiteri albert mwamusubiza muri make ntamwumvisha arakoze cyane ubumuga bw'abantu bakuze bubaho koko kandi bugenda bubaho bwinshi cyane cyane bitewe n'uko yaba muri afurika n'ahandi n'abantu batangiye kugira igisirimu kurya neza ku buryo abantu basigaye usibye ahabaye intambara abantu basigaye bagira imyaka myinshi yo kubaho iyo rero hari ubumuga bushobora kuzanwa n'imiterere y'umuntu yaba igitsina cye cyangwa se yaba n'ibyo akora urugero ngira ngo tuzi ko iyo umudamu amaze gukura akageza imyaka mikuru ababyeyi bacu bagenda bagira amagufwa yoroshye bitewe n'uko umubiri wabo ukora icyo ngicyo urumva ntawagiye usimbuka ariko iyo nabwo umuntu ageze mu gihe cya menopause cyangwa se igihe aba atagifite bwa bushobozi bwo kubyara kubera imyaka babyita gucura mu kinyarwanda sinzi mu kirundi ko babyita icyo gihe bisaba ko yegera abaganga bakajya bamufasha bagenda bapima bareba uko amagufwa ye angana cyangwa akomeye bityo bibaye ngombwa barebye mu mafoto cyangwa se mu bizami bikorwa mu maraso bashobora kumwongera imiti ngira ngo hari abantu benshi bazi ko bajya bavuza abantu karisiyumu abantu benshi barabizi hanyuma ku bandi bantu tuvuge nk'umuntu w'umukinnyi usimbuka ahantu harehare cyangwa se abantu bakora imirimo ivunanye isaba ko umubiri ukora cyane nkunda gutanga urugero rw'inkweto inkweto ngira ngo uko twakuze twambaye inkweto nyinshi cyane ukarugura ari rwiza kandi rukomeye ariko urugendesha rugenda rurengama kubera ko rugenda runanirwa na na siteresi cyangwa se n'imbaraga n'ibiro tugenda turushyiraho ingingo zacu rero nubwo zikomeye zikomeye kandi zikoranye ubuhanga bukomeye byagaragaye ko uko umuntu azikoresha cyane nazo zigenda zisaza buke buke ku buryo utuntu nakwita sinzi ko nakwita tuba hagati y'amagufwa yo mu ngingo ku buryo amagufwa adakoranaho natwo turasaza nk'uko za nkweto twabivugaga bigenda noneho ubwo igufwa buke buke rikajya ryagenda rikora ku rindi umuntu ukazajya kubona umuntu wari ufite ukuguru kurambuye gusororotse kuragoramye ibyo rero nabyo bizanwa n'imyaka ariko n'akazi ukora cyangwa se abagize impanuka bakavunika hafi y'ingingo nabo bashobora kugira ubumuga bugoramisha cyangwa se butuma ingingo zigorama cyangwa zigorama n'igufwa kandi ryavunukiyemo hagati naryo iyo ritavuwe neza riragorama ndatekereza ko ari ubwo bumuga ubundi rero ubumuga buterwa n'impanuka zo mu muhanda kugira ngo iterambere abantu bagira impanuka mu nzira kubaka amazu ahambaye agera hejuru umuntu ashobora guhanuka akavunika cyangwa ndetse akangirika ibintu bishobora gutera ubumuga ku bantu bakuru cyane cyane n'ibyo ni impanuka ni ugusaza kw'amagufwa nabivuze ku babyeyi abadamu noneho ibindi ni ibizanwa n'akazi n'imirimo yacu ya buri munsi ndumva hari urebye ni ibyo ngibyo ikindi n'abagira ibibazo nka nka za kanseri cyangwa se diyabete nayo ishobora gutera ibibazo ingingo zikaba ibibazo ndetse ahagana ku maguru hasi hakaba hatagira amaraso neza ntunze neza ku buryo hangirika ku buryo bishobora gutuma haba ubumuga rimwe na rimwe bitewe n'ubuvuzi abantu bahawe niba umubiri udashobora kwakira amaraso umeze nabi ntabwo ukuguru hari igihe birangira kwa muganga bagusabye ko cyangwa bakubwiye ko kukuvura neza kuguca n'ibyo ni ubumuga ndumva hari ngerageje kumuha muri make igitera ubwo bumuga bw'abantu bakuze murakoze
ubwo ndumva ababikurikiye abyumvise reka noneho nk'umwanya teofila ni kaga telefone ya nomero ya telefone abe yayitanga ku buryo abantu bakenera bagerageza bashaka kubasaba inama cyangwa se bakwifuza kuza kwivuza babageraho mu buryo bworoshye teofile
murakoze nomero ya telefone ni zeru karindwi umunani gatanu gatatu gatandatu rimwe kabiri zeru kabiri nasubiramo zeru karindwi umunani gatanu gatatu gatandatu rimwe kabiri zeru kabiri niyo nimero umuntu yahamagaraho tukamuha ubufasha bwose uburyo yabonera serivisi nziza hano mu bitaro bya ririmo murakoze yego hanyuma abana muba muri kumwe umunsi ku wundi bababwira bababwira ibibazo ki bafite ese uri ku bitaro ashobora yakumbuye ababyeyi ashobora kugenda akabasura cyangwa baguma ku bitaro kuva binjira bajya kuvurwa kugeza basohotse bamaze kugukira
abana bari mu bitaro ntabwo basohoka ngo bajye gusura ababyeyi baguma mu bitaro ariko bibaho barakumbura baraza aratubwiye tuyihinduye mu rugo cyangwa se nkeneye ibikoresho runaka kuko ibikoresho bakoresha dusuku ababyeyi nibo babibagurira icyo gihe dufata iyi nimero y'akazi tugahamagara umubyeyi tugahamya umwana bakavugana hari n'ababyeyi bo ubwabo nabo barahamagara tubaza umwana wanjye mwiza pe akoresheje kuri iyi nimero y'akazi nabwo tukamuha amakuru yaba ari umwana uzi kuvuga tukamumuha bakavugana yaba atari uzi kuvuga ubwo bisaba ko umubyeyi azaza kumwiturira akamureba ariko nta mwana ugisohoka ngo avuge ngo arataje usibye ko anigiye n'abaganga bacu abadogiteri bacu babibona iyo hari igihe kigeze nk'umwana umaze amezi menshi akaba yamusezerera umwana akagenda akajya mu rugo akazagaruka nyine muri konseri akagaruka no mu bitaro ariko yaravuye no mu rugo yarahinduye n'ubuzima yarahinduye na miye ahantu kuko hari igihe umwana yivumbuye niyo utazi kuvuga ugasanga arifunduye yanze kurya ugasanga yewe n'amavuta nta mufata ukabona n'ubuvuzi bari kumukora ukabona biranze icyo gihe biba bigaragara ko hari ikintu kibura muri we turabisaba tukabigira muganga ikibazo umwana afite nawe aba abibona akamusezerera umwana akaba ataje mu rugo akazagaruka nyuma agakomeza gusoma hano mu bitaro
hanyuma java twamaze kumva ko muganga yatubwiye ko n'abantu bakuru bashobora gufashwa aho ngaho ku bitaro nagira ngo baze mu bana mubona hari umwana hari imyaka mutarenza hari ubwo uriya muryango global health initiative ushobora kuvuga uti uyu mwana yarengeje igihe ntabwo twamushyira mu bo tugomba gufasha muri iki gihe sinzi uko batoranywa ariko mwagira icyo mubitubwiraho
murakoze cyane ku byerekeye n'imyaka y'abana urebye bafata guhera ku mezi atatu kugeza ku myaka cumi n'umunani aho niho abo nibo dufata
ntabwo wavuga ngo umwana wageze muri cumi n'itanu cyangwa se cumi n'umunani ntibazabasha kumugorora ngo babe bamuheza
oya iyo tumujyanye mu gukorerwa konsiritasiyo aho ngaho irima nibo badesida bakavuga umwana amagufa ye hari ukuntu ameze bashobora kuyagorora cyangwa ntibashobora kuyagorora nibo baduha umurongo ariko bariya bo akenshi nta mupaka bagira bafasha abana icyo bagenderaho cyane cyane ni ukureba uyu mwana arishoboye cyane ntishoboye akenshi bafata abana bakomoka mu miryango itishoboye kuko baba bazi ko abishoboye bashobora kubyikorera
reka mbonereho n'akanya amasogonda makeya dusigaje ugire n'icyo wabwira abatwumva twanzura
ubutumwa natanga muri uyu mwanya ndahera ku babyeyi bafite abana bafite ingingo zitameze neza ndabakangurira cyane rwose kuba bakwitabira kubageza kwa muganga abaganga bakabanza babasuzuma bakareba igikwiriye kubakorerwa ntibakomeze gutinya bavuga ngo abana babo ntacyo bashobora kuzakira cyane cyane ko hari ababyeyi babyumva muri ubwo buryo aha ikindi ndashimira ubuyobozi bw'ibitaro bya ririmari centre de chirurgie orthopedique ubwitange bakorana muri uyu murimo umurimo wo kugorora ingingo ntabwo ari umurimo woroshye rwose uretse no kubavura hari ibindi birenze bakora ubu bwitange bakora amasaha menshi ubona mbese umwana ari hariya aba ari ababyeyi be bityo rero ndabashimira cyane uburyo bafasha aba bana ikindi bikambonereho umwanya wo gushimira umuyobozi wa global health initiative witwa greg hodgson kubw'ubwitange yageze ashakisha n'abandi baterankunga tukaba twarashoboye gufasha aba bana bageze kuri mirongo inani n'icyenda umusaruro rwose waragaragaye kandi namwe nabashimiye uburyo mwaduhaye umwanya wo kugira ngo dutange iyi mesaje sinzi niba natanga telefone yanjye kugira ngo uwumva ikiganiro iki kiganiro azashobore kunkontakita biramutse bikenewe yitange vuba vuba kuko amasegonda ni make cyane asigaye zeru karindwi iminani ibiri karindwi kane kane zeru zeru kabiri zeru karindwi iminani ibiri karindwi kane kane zeru zeru kabiri murakoze cyane yego namwe murakoze dogiteri albert amasegonda ni nk'icumi gusa
murakoze cyane jeni nagira ngo abadukurikiye bamenye ko ibitaro bya ririma bikomeje gahunda yo kuvura abana kandi ikintu cya mbere nabwira abantu gikomeye ni uko ubumuga buravurwa bugakira icya mbere ni uko umuntu abwerekana abaganga bakareba icyo bakora bakamufasha kandi buri muntu wese aba afitiwe ikintu cyamukorerwa ndumva rero nanjye nashimira ijwi rya amerika ryaduhaye umwanya nashimira abemeye gutanga ikiganiro kandi urugero rwose turahari kugira ngo dufatanye mu gutanga inama zatuma abana bavuka ubumuga nanjye ndabashimiye mwese
iye ndabashimiye mwese abo twari kumwe muri kiganiro nshimira n'abaduhamagaye mwakoze cyane kuri radiyo ijwi rya amerika mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mugire ubuzima buzira umuze